o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso eh o itse fa o le motho dira o le lesego o le le tiro jalo o dira go na le dipaakanyo tse o tshwantseng o di dire a ko buisang le rona ka ka gore motho a ka simolola leng go dira dipaakanyo tse tsa dipeeletso tsa morago ga go rola tiro eh emon eh, ke le ka bua kgotsa re ke ra bua mo bekeng tseng tse di feta um botlhokwa ba go ka bona um gore motho a ipeeletse um gore a itse gore motlhang a tla go leboga tiro e be le gore go na le madi a le gore a ka tshela ka one um o gopole gore um tota mo puong ya me e kileng ka bua ka yone ke ne ke tlhalosa jalo fa go leng botlhokwa gore o ipeletse gonne um se o tlileng go tshela ka sone um ke go leka go replacer ke go leka go le placea letseno le ntse o na le lone ka nako o santse o dira so ka mantswe a mangwe o ikokotleletsa kgotsa o ipeela jalo o itse gore motlhang o tla go leboga tiro o tlile go dirisa bokae a e le gore a tlile go replaisa eh, eh, letseno la gago mme go le gantsi ga o ka tla go leba um ke gore ke dira sekae um se e leng gore se badile ebile ke thuto e, e leng gore e ntse e le teng ke gore ga motho a kgona go ka ipeela di e ka nna some le botlhano fifteen percent ya eh, mogolo wa gagwe eh, gross income ya gagwe mm. eh, sebaka sa ka nna dingwaga di ka nna eh, soma mararo le botlhano thirty five years thirty five years ya go ka ipeela fifteen percent ya so se golang ka mogolo wa gago o ka kgona go go go busetsa kgotsa go replace eh, letseno la gago eh, eh, sebaka se se ka nnang dingwaga di le soma mabedi ka mantswe mang o represitse a twenty years ya mogolo wa gago eh ka nako eo mme ebile o itse gore ga se a hundred percent replacement e nna replacement e ka nna mo magareng ga seventy five percent to eighty three percent ya mogolo wa gago o ne o gola ka nako eo so go raya gore eh motho o tle go nna le nako e kae ya go ka ipela ga o ka tla go leba gore eh, thirty five years e, e ka tswa e, e leng eh, motho a tswa a dira a le dingwaga di ka nna ka re o simolola go ka ipela o le dingwaga di le soma mararo mm. e o itse gore ha o le thirty years eh, o tle go dira go fitlhelela o le sixty five ka matswa mang mangwe ke soma gore le botlhano mm. that is thirty five years ka mantswe ma go tlile go tlhokega gore o ipeele madi nako eo yotlhe gore o tle go kgona go replacea eh, a a 20 year income ka mantswe ma go tloga go go eh, soma marataro le botlhano sixty-five years go tlela ko go eh, soma robedi gongwe le botlhano mhm. ya e dingwaga tse le gore santse o tle go di tshela o tle bo kgone go ka ipela madi a o ka tla go go go ka nako eo o sa tle gore o tlhoke go ka tshwenya batho ba bangwe mme ebile e replaceitse about 75 to about 83 percent kgotsa 84 percent ya mogolo wa gago ke ka mokgwa go le botlhokwa gore um the earlier you begin ke gone mo e le gore tshwanetse o simolole teng mme fela ga e le gore o ne o tshetswe ke nako um o tlhokile go ka ipela ka nako e ne o tshwanetse go ka ipela ka one the best the next best time e leng botlhokwa ke gone jaanong amon mm. motho a seka leta a seka leta a setse le fifty five a re go batla go ipela um go retirement day the earlier you begin the better ka mantswe a mangwe ga o na le dingwaga di ka nna some a mabedi le botlhano twenty five years o simolola go dira e be le gore um tota o na le dipeeletso tsa gago di simolola foo o inolofaletsa botshelo bo botlang ko pele ka mantswe a mangwe re na le go e bitsa gore ke gore o ituelela eh, in the future go na le gore o ituele ka madi a gone anong mm. a ne ke motho a ka khona go dirisa ditlamo dingwe gore a khone go thusega go ipela madi ao kana o ka itirela seo ka gongwe ka thuso ya ya ya di account tsa go bankeng Eh, e mon o gopole mo bekeng e, e, e, e fetileng kgotsa ka beke ya ntlha ga le re simolola ke re botlhokwa ba go ka ipeela eh, retirement ya gago ke gore go na le ditsela di le pedi tse ka di dirisang kgotsa motho a ka re eh, choice ya boraro ke go dirisa tsone ditsela di le pedi ka nako e le nngwe mm ya ntlha ke gore um ke ga wena le mothapi wa gago le dirisana go ka go ka go thusa go ka ipela um e leng di-pension funds kgotsa eh, di-provident fund e batla mothapi le mothapiwa ba ipela kgotsa ba beeletsa ka nako e le nngwe mo sekotlolong se le sengwe ke yone pension kgotsa provident fund tse e leng gore o ka kgona go di fitlhelela go di dirisa mme e leng gore o ipela yone o le esi le tlhakoreng ke retirement annuity o leng gore yone e batla wena jaaka o le e, e, e, o le mobeeletsi a itirelano mo dithoko mme gape go kgona gore o di dire di le pedi ka nako e le nngwe go tswa fela mo goreng o na le bokgoni jo bokae ba go ka kgona go ka ipeeletsa um go tswa mo mogolong wa gago gore ke diperesente di le kae tso ka itumelelang gore o ipeele tsone go le ga jaana gore motlhang o tlang ko nakong ya retirement e be le gore o kgona go ka dirisa um Eh, fa o batla dintlha ka botlalo ikopanya le des mo mafaratlhatlheng a boitapoloso at desarito d e z a r i t t o des ke yona e wa kere at desarito ke yone ke yone e mon eh mmogo gape gore ba itse gore eh email eh, address re tla e bua ka nako e tlang eh no no no go siametlhe tlhe ra leboga des re tla kopana gape mo bekeng e tlang e pele ga ke kgaogana le wena Amon ba gopole gore mo bekeng e tlang ke ne ke batlile le go ka leba le moreti gore mo tlase ga setlhogokgolo se sa retirement gore retirement saving withdrawals ga o leboga tiro um ke bua ka resignation mme o dirisa madi a gago Eh, o tlile go duela lekgetho le le kae go na le gore o leboge tiro jaaka eh, eh, retirement ga go tshwana ga ba treat batho ka go tshwana mo go ntseng jalo mme se se se digela setlhogokgolo sa rona sa retirement e be le gore tle go bona se sengwe morago ga seo um mme fela ba itse gore retirement saving withdrawals na le di-tax implications ke tax implication tse dintseng jang ga o ya go leboga tiro um e ngone